iri ni ijwi ry'amerika ubu ijwi ry'amerika ritangira ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu kirundi n'ikinyarwanda ni saa kumi n'imwe n'igice i kigali mu rwanda n'i bujumbura mu burundi abatwumva mwese mwaramutse neza aho muri hose muri kumwe na etienne karekezi hano i washington uyu munsi ni kuwa gatandatu dutangire ibiganiro byacu by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo
ndabaramukije mwese muri kumviriza radiyo jwi rya amerika aloyizi bigirimana niwe agira abashikiriza aya makuru perezida barack obama wa leta zunze ubumwe za amerika amenyesha ko agiye gukura uburundi mu bihugu vya afurika bigiranira imigenderanire na leta zunze ubumwe za amerika mu vy'urudandazwa bivanye n'uko abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu burundi baguma bahohotegwa mwikete yandikiye kongere ya leta zunze ubumwe za amerika ejo ku munsi wa gatanu perezida obama yamenyesheje ko mu burundi ubwicanyi bwabaye ndanse kandi hari ubwicanyi ndengerabutungane abantu bafatwa ku munsi ku munsi ndetse n'ubuzima bwa kiremwa muntu burasinzikazwa iyo ngingo yo gukura Burundi muri uwo mugambi wiswe agowa itegekanywa kujya mu ngiro itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere mu mwaka uza agowa rero ni umugambi leta z'ubumwe za amerika ifitaniye n'ibihugu bya afurika worohereza ibihugu bikwije ibisabwa kugura kugira ibidandazwa muri leta z'ubumwe za amerika bitarishe amatagisi kugira bibashe kwiteza imbere perezida obama amenyesha ko ibintu byatanguye kuyangara mu burundi kuvaho hatanguriye imyiyamamazo y'amatora amatora yashikanye perezida nkuru nziza ku butegetsi ingingo yo gusubira kwitoza ku kiringo kigira gatatu yatumye abarundi batavuga rumwe nawe bafatwa n'ishavu bamwagiriza guca kubiri n'ibwirizwa shingiro hamwe n'amasezerano y'arusha igisirikare ca leta iharanira demokarasi ya kongo ejo kuwa gatanu caratanguje ibitero ku barobere b'abaganda b'umuhari w'aba isilamiste adf bamaze iminsi bagaba ibitero ku gisirikare ca kongo ivyo bitero bibera mu ntara ya beni igisirikare ca leta iharanira demokarasi ya kongo iriko ibifashwamwo n'inteko za monisco ziri muri ico gihugu ariko liyetena mike azukayi avugira izo nteko za monisco ntashima kuvuga ibijyanye n'ibyo bitero bakorana na leta ya kongo mwomenya ko ugukorera hamwe mu bya gisirikare hagati ya monisco n'igisirikare cya leta iharanira demokarasi ya kongo byari byarahagaze mu kwezi kwa kabiri igihe oni itakiriye neza igenwa ry'abasirikare babiri ba leta ya kongo bagirizwa guhungabanya agatekakazina muntu ngo barongore inteko za kongo zigwanya abo barobere perezida wa leta z'ubumwe za amerika yaratanze itegeko ryo kurungika abasirikare bake bazi kurwana mu buryo budasanzwe abo bita force speciale mu gihugu mu rurimi rw'igifaransa murambabarira akaba yatanze itegeko ryo kubarungika muri siriya nk'uko umwe mu bategetsi bo hejuru ba perezidansi ya leta z'ubumwe za amerika yabibwije rya amerika igitigiri cy'abo basirikare ntikirenga mirongo itanu bazoba bafise ikirindiro mu buraruko bwa siriya bazoba bashinzwe kugira inama kugira inama no gufasha abagwanyi no gufasha abagwanyi ubutegetsi bwa leta ya perezida Bashar Assad bazokora kandi akazi ko guhuza ibikorwa by'ingabo mpuzamakungu mu ntambara yo hasi bagwana n'umuhari wa leta ya Islamiste ni ubwa mbere rero abasirikare ba Amerika bagwanira hasi bagiye kurungikwa ku mugaragaro muri siriya intumwa z'ibihugu cumi n'indwi muri iki gihe bigizwe harimwo n'ishyirahamwe mpuzamakungu oni umuryango w'ubumwe bwa burayi barakoraniye ku mugwa mukuru wa autriche ivyene kugira ngo bafate ingingo zo guhagarika iyi ntambara yabaye ndanse mu gihugu ca siriya impunzi z'abanyaturikiya mirongo ibiri na zibiri benshi bagizwe n'abana barapfuye mu ijoro ryo kuwa kane igihe ubwato bubiri barimwo bwibira mu kiyaga bita aigene bwari bubatwaye mu bugiriki abategetsi b'ubugiriki bamenyesha ko abashika ijana na mirongo itatu n'umunani muri abo bantu bashoboye kurokogwa barobwe ibihumbi by'abantu rero bava mu karere k'uburasirazuba bwo hagati akarere ka aziya n'akarere ka afurika nibo bajabuka ku mugabane wa burayi ku munsi ku munsi aho bajya kuronderayo ubuzima bwiza minisitiri wa mbere w'ubugiriki alex Tri- tripase yabwiye abashingamateka b'ico gihugu ko amaramajwe n'ingene uburayi bwananiwe no gutorera inyishu irama iki kibazo c'impunzi cabaye ndanse muri israel umwana w'amezi umunani w'umunyapalestina ejo yarapfuye muri bwa bwicanyi bumaze iminsi hagati y'abanya israel n'abanyepalestina abategetsi ba palestina bamenyesha ko uwo mwana azwi ku izina rya ramadani yishwe n'ivyuka bikorora amosozi vyatewe n'abasirikare ba israel igihe abanyepalestina bari mu myiyerekano i betelehemu aho hari ejo kuwa gatanu nta matohozwa arakogwa nimba ivyo vyuka vyasutswe mu nzu n'ibigirankana
turamushimiye mugenzi wacu tugejejeho amakuru avuga ku isi n'ijwi ry'amerika hano i washington dc tubibutse kandi mwe mwese mutwumva mwakurikira ibiganiro byacu ku murongo wa fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda ndetse no kuri radiyo inshuti ya bose umurongo wa fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu i kigali mu rwanda kandi kuba twumva kenshi ku mugoroba mbibutse ko dufite porogaramu kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu isaha n'igice zo ku mugoroba i kigali mu rwanda n'i bujumbura mu burundi ku mirongo ya fm muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro cy'ubuzima kira kiza kugeza isaa kumi n'ebyiri za mu gitondo ikiganiro kira gitegurwa n'urubyiruko ruri mu burundi
turabaramukije rwaruka na mwebwe mwese bakunzi b'ibiganiro by'ijwi rya amerika indwara y'urukushi iravugwa igakira abantu bagera ku miliyoni mirongo ine ku isi bari bamaze gukira mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri nk'uko biri mu cegeranyo cyo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ku bijyanye n'iyo ndwara c'ishami rya oni ryitaho amagara y'abantu ku isi oms vyongeye abana baharugwa ku miliyoni cumi n'umunani baravuwe iyo ndwara y'uruhumyi iterwa n'urukushi ivyo vyashobotse kubw'amasekeza yo kuyigwanya nk'uko ishirahamwe oms ribandanya ribimenyesha ukuvura igitigiri kinini c'abagwaye urukushi gutuma abandi batayandura mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe mu burere cumi na bubiri bugize umugabane wa amerika cumi muri bwo nta muntu yarakiyigwara bivuye ku miti ivermectine nk'uko oms yabishize ahabona mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu muri rusangi ukuvura indwara y'urukushi mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere harimwo n'uburundi nikuratera imbere n'ikimenyamenya abayigwaye baguma biyongera kubw'ivyo oms ishami rya onu ryitaho amagara y'abantu ku isi rihanura amaleta gutegekanya uburyo bwiharije mu kuvura abanyagihugu tumenyeshe ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri miliyoni z'ababa ijana na mirongo ibiri ku isi ari bo baharugwa ko bashobora kwandura iyo ndwara mu myaka cumi ibice mirongo icenda na bitandatu ku ijana by'abo bantu baharugwa mu mugabane wa afurika nk'uko biri mu cegeranyo c'umugambi wishinze kurwanya indwara y'urukushi muri afurika apoke tumenyeshe ko indwara y'urukushi gushika uno musi itararonka urucanco rubuza ko abantu babandanya bandura nk'uko muriko muravyumva mu kiganiro cacu c'uno musi turabira hamwe ibijanye no kuvura indwara y'urukushi kuri mikoro muri kumwe na jewe ala ive irankunda kaze mu kiganiro cacu ari naco rwanyukira mu gutangura ikiganiro cyacu nyezina tega amatwi ivyiyumviro vy'ugwaruka rutandukanye rwo ku gasozi kayange muri komine musigati mu ntara ya bubanza kuri mikoro y'ijwi ry'amerika rutubwira inyifato twogira mu gihe twibonye ko indwara y'urukushi ku mubiri ruganira na mugenzanje hayisa liliane inamahoro ni ugukurikiza impanuro umuremesha kiyago yamuhaye agifatwa yoza kwivuza hakiri kare maze kwibona ko ibimenyetso yo kwifata neza akamesura koga neza tugaca tunyarukira kwa muganga bakacaduha umuti wo gupfufaza iyo ngwara yo kuguma twiyaga umubiri wose iyo ndwara y'urukushi tuyibonye ko ibimenyetso umwe ari we wese abifise iryo utiyivuje neza ushobora no gupfa ugapfa imyifato mbona ibereye ni uko nokwirinda kujya muri ayo masoko kuva ubu nkazoguma ndi ahantu heza nyine nk'aho noba mpagaze byisubire gusubira muri iyo myongo n'ayo mashyamba tworeka kwandukiza nk'abandi ntaje ndwaye nk'ibyambarwa by'iwanjye bakareka kujya barabitora
ugufata umuti uko bitegerejwe gutuma ingwara y'urukushi itagwirirana ku mubiri byongeye guhagarika igwirirana ry'inzoka zo mu nda zisanzwe ziri mu zunyura iyo ndwara nk'uko biri mu cegeranyo cy'umugambi wishinze kurwanya iyo ndwara muri afurika apoke cyo mu bihumbi bibiri na kabiri iyindi mpanuro ni uko umuntu kugira akire neza iyo ndwara bisabwa ko yofata umuti uko umwaka utashe uko bitegerejwe nk'uko oms ishami rya oni ryitaho amagara y'abantu ku isi ribihanura imigera itera urukushi ishobora kuba mu mubiri w'umuntu imyaka irenga cumi n'itanu atabizi iyo ikaba inkurikizi y'uko iba yiyongereye ku buryo bw'uko mu kuyivura bisaba ubuhinga budasanzwe nk'uko abahinga mu by'ubuvuzi babimenyesha duha akanya mugenzanje hayisa liliane inamahoro aduha inkuru yadutohoreje mu bijyanye no kuvura indwara y'urukushi muri komine musigati mu ntara ya bubanza
ndiko ndiyaga irikira motora
ingwara y'urukushi iratuma umuntu yiyagaza cyane nugwaha matiyasi umutama wo ku mutumba karehe muri komine musigati twamusanze yicaye imbere y'inzu yiwe ku kirago aho yatwiganiye ko agira ububabare bw'umurengera ukwiyagaza umuntu akoresheje ibintu bitobora uruhu nk'imbugita canke igitiritiri c'ikigori birunyura ubwo bubabare umugwayi arakomereka mbere akava n'amaraso nk'uko vyama vyashikiye nugwaha matiyasi abandi twayaze batubwiye ko barondera mu bari hafi yabo ababafasha kubagaza yozefu ruriha hafi ni uwundi mutama rugwaye avuga ko umukenyezi wiwe ari wamufasha kwiyagaza hatihambya abagwaye indwara y'urukushi batwiganira ko bakumirwa mu kibano nk'uko matakara agahitano amaze imyaka irenga mirongo ibiri ayigwaye abandanya tuyagira n'abamfasha baca ngaho bigendera kubera iki ntibabi babaye aho se ni kwimotagura hego basi ukutamenya neza ibijanye n'iyo ngwara vyaratumye abifashe batihutira kuja kwa muganga imvo nuko bamwe bibaza ko ari ingwara itaja kwa muganga nk'amibe canke imbaragasa zibarya abandi bakibaza ko ari ingwara idakira nk'imibembe nk'uko bivugwa n'abanyagihugu baba hafi y'uruzi kajeke ahasanzwe hibonekeza iyo ngwara y'urukushi insiguro y'uko kudasobanukirwa neza ivy'iyo ngwara ni uko bamwe mu bavuzi bo ku mavuriro matoyi badasho bashoka bamenya ibimenyetso vy'iyo ngwara kuko badafise ubumenyi buhagije nk'uko Silivana Bagisye umuforoma wo kwivuriro ritoya ry'Imusigata bivuga kubera tutarakunda kubona abo bantu bafise ivyo bimenyetso niyo vyoshika biratugora kuca tumenya yuko guba rurukushi twiketse umuntu yagwaye urukushi ca twikora kuba dusumvya umenye umuntu cyo kuca tumurungika ku bitaro vy'ibubanza canke tugashobora guhamagara umwe bari hafi akadufasha kubona yuko uyo muntu ivyo bimenyetso vyo bari vy'urukushi naho biri uko muganga arongoye intara y'ubuvuzi ya bubanza avuga ko inyigisho ku bijanye n'indwara y'urukushi zihabwa abakozi bo mu mavuriro mato mato amakuru dukura mu biro vy'intara y'ubuvuzi ya bubanza nuko mu mwaka wa 2005 iyo ntara yaharugwamwe ibice 20 kwijana by'abantu bafise ibimenyetso vy'indwara y'urukushi ivyo vyatumye hatanguzwa amasekeza yo kugwanya iyo ngwara uko umwaka utashe aha twovuga nk'ayakogwa biciye mu masekeza yo gutanga imiti asanzwe akogwa buri mwaka mu ngorane zagiye zibonekeza muri ico gikorwa co gukinga nuko imi imiti itangwa mu gihe abanyeshuri baba barasubiye ku mashure abakuze nabo baba bafatiriwe n'ibikorwa vyo mu mirima ivyo bigatuma hariho abasiba guhabwa iyo miti nk'uko twavyiganiwe n'umuremesha kiyago Pascal Sinzobakira wo muri komine Musigati amahimiriza arakogwa kandi mu kubwira abanyagihugu kwitwararika kwambara impuzu zifuka ku maboko no ku maguru amahimiriza benayo akogwa cane cane mu banyagihugu baherereye impande y'inzuzi kugira agakoko gatera iyo ngwara ntikabarye nk'uko ujejwe igisata kira iraba ivy'isuku muri komine Musigati Bernard Ndayishimiye abimenyesha kubona iyo ngwara y'urukushi iri mu mugwi w'ingwara zititaweho ni imwe mu mvo zatumye isinzikaza abantu ku bwinshi nk'uko bivugwa na Muhire Claude François arongoye igisata c'izo ngwara mu ntara ya Bubanza iyo ngwara yo yari imeze nk'iyibagiwe ubu iritawe kubera iriko iravurwa mugabo ahandi ho umugambi wo kuyivura ugitangura yari mu ndwara zititaweho bihagije baragize ibyigwa bararaba basanga iyo ndwara irahari kandi barabona yuko ishobora kugira ingaruka mbi ku muntu cyane cyane nk'uruhumyi hamwe n'izindi ngaruka mbi kuko ahantu hari iyo ndwara usanga iyo umuntu yasinzikaye ibikorwa bya minsi yose yategereza gukora atagishoboye kubikora kubera afata umwanya muremure ariko yiyaga tubamenyeshe ko iyo ngwara y'urukushi igeramiye cyane abantu begereye amashamba hamwe n'uturere ducamwo inzuzi nka kaje jeke muzazi mpanda musenyi na nyakadahwe
ishingwa ry'umugambi wishinze kurwanya indwara y'urukushi mu bihugu cumi na kimwe vyo muri afurika y'uburengero osepe ryatumye abato n'abisumbuye barokora ubuzima abantu bagera ku bihumbi amajana atandatu bari bageze ku rugero rwo guhuma bararokotse nk'uko oms yabishize ahabona mu bihumbi bibiri na kabiri abanyagihugu bakwiye kwigishwa kurwanya imicafu itera iyo ngwara ivyo vyoba ngirakamaro mu kudasubira kuyandura ku bamaze kuyikira ivyo kandi vyoca nko kurwanya inzengaruzi zo mu mazi y'inzuzi canke ayo mu biyaya vyegereye abantu kuko imigera iba yinyegeje muri ayo mazi nk'uko ishirahamwe ryitaho uburimyi ku isi fao ribihanura ku bw'ico gisata ca oni ico baciza ni ukwegereza imiti abamaze gufatwa n'iyo ngwara ku rugero rushimishije kugira ntibabandanye basinzikara ku bijanye no kuvura ingwara y'urukushi dusubire mu ntara ya bubanza mugenzanje kaisa liliane inamahoro adushikirize ikiyago yagiriraniye na muganga bonite habyarimana arongoye intara y'ubuvuzi ya bubanza umuganga bonite habyarimana ndabaramukije mwaramutse amasekeza ku bijyanye n'indwara y'urukushi aba mu mpera z'umwaka ari imwe mu ntambamyi ituma mudashikira ibitigiri bikwiye by'abategerezwa gukingirwa iyo ndwara mwebwe ibyo mubivuga kwiki gutegura ayo masekeza bisaba uburyo bwinshi nabwo tugasanga ntibwaje ku gihe abanyagihugu twayaze batubwiye yuko iyo ndwara isa n'iyibagiranywe kandi itavugwa neza cyane ni ukubera iki kwa muganga mu mavuriro asanzwe nta muti wayo uhari utangwaho kuko umuti ufatwa rimwe gusa mu mwaka ni umuti rero utangwa mwisekeza abarwayi barembye cyane kubera iyo ndwara y'urukushi mbega nabo nyine mubavura rimwe mu mwaka bawufata rimwe mu mwaka cyo kimwe n'abandi arembye cyane no kuja mu bitaro araja mu bitaro akavugwa ivyo bikomere vy'umwihariko kiretse gufata uwo muti gusa uba yasivye nk'isango ryo gutora uwo muti hariho akandi karyo basura kuronka ko kuronka uwo muti iyo isekeza ryaheze imiti isigaye duca tuyisubiza mu bubiko ntidusubira kurondera abantu batayifashe kuri icyo nyine none nk'uba yasivye iryo sango kandi asanzwe afite ibimenyetso by'iyo ndwara nawe nyine mucamo umurekerano uko nyine abafise ibimenyetso by'iyo ndwara barazi ingene ibabaza baravyitwararika ntibashobora kureka kuwufata mugabo hariho umuntu kumbura avuga ati jewe siho nari je nari mfise ingorane zicanke ziriya naho isekeza ryoba ryaraheze twovyiga muganga bonito havyarimana murongo w'intara y'ubuvuzi ya bubanza ndabashimiye namwe ndabashimiye cyane
arakoze hayisa liliane inamahoro kuri ayo majwi n'ico kiyago adushikirije tumire amate gato mu kumviriza akaririmbo inshuti n'amagara kaduhanura kubungabunga amagara yacu twibutse abariko baratwumviriza ko ikiganiro ari kira cijwi rya amerika uno munsi tukaba turiko tuyaga ibijanye no kuvura ingwara y'urukushi gwaruka ntimurambirwe gume hafi y'amaradiyo yanyu uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa insiguro muhawe n'umutumire wacu muganga anita munyana uwo nawe akaba ari hano muri studio zacu tugeze mu gace mbaza ndakwishura mbaza ndakwishura
ni kubera ko ibimenyetso by'indwara y'urukushi bidashoboka byibonekeza kubera iyo umuntu ayanduye ijya migera ni ukuvuga tuya tuyoka dutoya tugenda kwinyegeza munsi y'uruhu tukamara igihe hagati y'umwaka cyangwa imyaka ibiri kugira ibimenyetso by'ukuri byibonekeze nabwo nyine ni ukuvuga kuba bwakuze indani munsi y'uruhu mbaza ndakwishura
hoba hariho urujanjo rw'iyo ndwara y'uruhoshi mu bice bitandukanye by'isi aho iyo ndwara yibonekeza na cane cane aho kajya gakoko gatera indwara y'urukushi bita indiragutumba itsimbataye umuntu wese baramuha umuti wo kumukingira iyo ndwara
mbaza ndakwishura
je nashaka kubaza ingene mu gutanga irya miti y'urukushi baraba uburebure bataraba imyaka ugasanga umuntu w'imyaka cumi afashe imiti isumba iy'uw'imyaka mirongo itanu kubera barabya uburebure umuti w'urukushi ariwo bita ivermectin uwo muti ni binini ufise igipimo kiri hagati ya ijana na mirongo itanu n'amajana abiri ya mikorogaramu mu kuwutanga rero baraba ukuntu umuntu abangana ni ukuvuga bafata uburebure n'ibiro by'uwo muntu mu kubirondera bafata uburebure bakabugabura n'ibiro bagwijije kabiri baraheza bakaronka ukuntu umuntu angana niho baheza bakamenya ibinini bingahe bamuha nico gituma rero iyo umuntu usanga ari muremure atwara ibinini byinshi kurusha wa muntu apima imetero nkeya
gwaruka ntimurambirwe n'ubu nyene muganga anita munyana arashishikara kubaha insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku gace ka kabiri k'ivyo bibazo mbaza ndakwishura
mbega irandukira musangiye ibyambarwa n'uburwaye indwara y'urukoshi oya indwara y'urukushi ntiyandukira umukoze ko mugasangira impuzu mukaryamana ku gitanda ntiwandura indwara y'urukushi mbaza ndakwishura
iyo umuntu yafashwe n'iyo ndwara hajya ariko ariyagaza yiyagaza n'imbugita cyangwa inkiritiri n'ubundi umubiri uguma wononekara kwa kundi kiyagisha amatafari akiyagisha amabuye akiyagisha ikirimbugita urumva rero twashaka kubaza ko yokwifata hejuru y'ijya miti y'urukushi baratanga imiti yo kugabanura kwiyagaza iyo ayinyoye neza birakira neza mbere no kwiyagaza bikagenda biragabanuka ku munsi ku munsi gushika n'aho bihera koko mbaza ndakwishura
bigenda gute iyo ndwara ibabaza umuntu ku rukoba ariko amaze gusinzikara igaca itera uruhumi indwara y'urukushi nibyo yibonekeza ku rukoba ariko munsi y'uruhu haba hari ibintu byinshi biriko birononekara na cane cane yuko iryasazi bita indiragutumba ni ukuvuga ihejeje kumutera imigera itera indwara y'urukushi ica igenda kwinyegeza munsi y'uruhu ni ukuvuga indani mu mubiri bikagwirirana hanyuma haciye iminsi biraheza bikaja hamwe bikagira ibivyimba munsi y'umubiri ivyo vyimba bigakura bigaheza bikameneka iyo bimenetse rero birekura imigera mitoya ica igenda igakwiragira mu mubiri biciye mu maraso rero ayo maraso akaca atwara ya migera mu bice bitandukanye by'umubiri na cane cane mu maso ya migera rero ikaca ija mu mbonero aho ijisho rero rica rigenda buhoro buhoro rirononekara
ikiganiro ni kira cy'ijwi rya amerika n'ubu nyene muganga anita munyana arabandanya kwishura ibibazo rwa rukara tugeze ku gace ka gatatu ari nako ka nyuma k'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura
kugira uyo muntu iyo ndwara y'urukosha yikire ko twubakanye n'uyo twomufasha gute areke kuguma ashavura rwose hajya ariko ariyaga ni ukumutahura ni ukumuherekeza naho nyine kuko urashobora gusanga yiyagaza ariko ntaje kwa muganga ukaca umuba hafi ukamubwira uti nge tuje kwa muganga ya miti basabwa ukamufasha kuyimusigira mbaza ndakwishura
mba muganga umukenyezi yibungenze arwaye urukushi ntashobora kwandukiza umwana ari mu nda oya nta mwandukiza kuko murazi yuko umwana ari mu nda bwa mbere aba ari mu gitereko kwa nyina hama ingwara y'urukushi rero ntirindi ishika muri bya bice bigizwe igitereko c'umukenyezi n'ukuntu umwana aba ari mu gitereko agakingirwa n'ibindi bintu bitandukanye arakingirwa n'izo ngwara z'urukushi mbaza ndakwishura
mbega uwanduye iyo ndwara y'urukushi arashobora kwizera ko akiri umuyabaga arashobora kwizera ko azoronka uwo bazubakana atangorana ego cane arashobora kwizera kuronka uwo bubakana kuko aba yamukunze akamukunda uko ari hama iciza nuko muri iyo ngwara azomuherekeza kugira nawe areme ko iyo ugwaye wenyene n'iyo ugwaye ufise uwukuba hafi biratandukanye
arakoze muganga anita munyana kuri izo nyishu ahaye ugwaruka n'ubu nyene dusubire turuhuke mu gusubira kumviriza kano karirimbo inshuti n'amagara kaduhanura kubungabunga amagara yacu duhe ijambo abanywanyi bacu tiyeri w'igitega yatwandikiye avuga ati ndabaramukije muganga ngwaye hepatite b abandanya avuga yuko hari igihe yigeze kwipimisha umugera wa sida basanze atamugera wa sida afise akabaza ati ni hepatite iba yaduze hama ikagabanuka biva kuki muganga anita munyana duhera inyishu uyu munywanyi inyishu nziza baguhaye ni uko babonye yuko umugera wa sida atawugendana ariko wiyubare iyo uranguye amabanga mpuzabitsina n'umuntu utazi wame witwararika gukoresha agafuko ikindi naco gatiyeri ni uko wunye hariho ibipimo bishobora kumenya urugero rw'imigera ya hepatite b iri mu mubiri wawe uraheze ukegera umuganga mukabiyaga bishobotse akagutuma ivyo bipimo bitandukanye
uyundi yatwandikiye ni egide ndayishimiye yifuza kumenya ko indwara ifatira mu mwanda muto bita mu gifaransa infection urinaire ko yo bifitaniye isano n'iyo mu mafyigo ashishikara abaza ikiyitera ko kandi yobikira muganga anita duhera inyishu egide ndayishimiye ejide ubwa mbere infection urinaire iterwa n'udukoko tutabonwa n'amaso yacu bitwa amabakiteri hama ikindi ca kabiri iyo uyivuye neza ni ingwara ikira ati mbega irafitaniye isano n'amafyigo ego cane murazi yuko amafyigo yacu ariyo ahingura umukoyo wacu kugira uheze uyatware muri agasaho k'umukoyo hama umuntu agashobora kwihagarika rero birashika yuko aho iyo migera igiruranye mu gasaho k'umukoyo iyo umuntu atayivurije neza canke bivuye ku izindi ndwara zitandukanye ushobora gusanga ya migera iduze muri ya miringoti hama amafigo agaheza agategwa n'iyo migera niho ushobora gusanga umuntu bagwaye indwara ikomeye ariyo bitwa pyelonephrite mu kirimi c'igifaransa umuntu agaheza agasinzikara cane gose
turashimiye abanywanyi bacu bose batwandikiye twizera ko inyishu bahawe na muganga anita munyana zigize ico zibafashije nk'uko musanzwe mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho ugwaruka rutanga insiguro ku myibutse ya basokuru uno musi uvuga uti uja gukira ingwara arayirata bikubwiye iki nuko nogenda kwa muganga nkamwiganira ingene bimeze hama akampima akandabira ibinini bikwiranye n'iyo ndwara bikubwiye iki
ukuvuga yuko wajyanye iyo urwaye udashobora kukigana kwa muganga urashobora kubaza nk'aho mubana hari igihe usanga bazi nk'imiti y'ikirundo bagashobora kugufashamo hama byose mu miti y'ikirundo ugaca ushikira muganga
bikubwiye iki
mu gihe wowe urwaye urashobora kwegera nk'abantu nyene mu kibano ukababwira ikingene urwaye bakagufasha kuguha impanuro ndetse bakakwereka n'ukuntu ushobora kuja kwa muganga arabitoye
ndashimiye mwebwe mwese mwariko muradukurikirana uno musi tukaba twashimikiye ku bijanye no kuvura ingwara y'urukushi shimiye haisa liliane inamahoro yafashije gutororokanya amajwi ntasize inyuma diane ndonse yarakirongoye akongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi ry'amerika mufise ico muterera canke mubaza ku vyerekeye ikiganiro kira twandikire kuri burundi voa arobase gmail akaburungu com canke mutwandikire kuri mirongo itandatu n'umunani amajana atatu na cumi n'icenda ijana na mirongo itanu n'imwe canke kuri mirongo indwi na gatandatu amajana abiri na gatatu amajana indwi na mirongo icenda kuri mikro mwari kumwe na jewe alain ive irankunda ndabasezeye mvuga nti naho ubutaha
turabashimiye bagenzi bacu bo mu burundi batugejejeho ikiganiro kira abatwumva mwese kandi mu masegonda make isa kumi n'ebyiri murumva ikiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri iyi saha
mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi muri kitondo muri kumwe nanje Fidel Niyongabo mu kiganiro c'umuziki aho nkuko musanzwe mubimenyereye muramutsa inshuti n'abagenzi tutarandiye dutangurire ku butumwa bwa Ndayisenga Daniel abanje kuramutsa abamenyesha makuru ba Radio Ijwi ry'Amerika tukaba tumushimiye ashaka tumuramukirize abana biganye kuri EVFO kibisabo ngo tubamuhera indirimbo nk'abandi yaririmbwe n'umugwi Incredible yari Ndayisenga Daniel This is incredible.
Yeah. Sydney, Young Grace, Bernard, Dani na none you. kundeshya kunyosha kumbeshya kuryoshya ntibizaba kuko ntawe mundeshya uramfite tuzamba nifashe sheri mu rukundo nge ndihariye yes tuzuranye ihariye gukunda gusa I pretend bagushaka ariko I pretend sibyukunda ariko I pretend burya uremeza pe I pretend buri gikombe kisi nkaba champion basore attention inzoga y'ibwami sogongererwa kure ndabasaba kumujya kure navunitse mushaka ndahinga mutembereza mu bihugu bya kure rubanda bashire ku bwoba bakunda ifi ntibakunda ibyo kuyiroba iyo hashize isaha namuhamagaye baravuga bagasara bagasarara bakisararanga bagasakuza ndebe ntagomba nakwanze umva no. kundeshya kunyosha kumbeshya kuryoshya ntibizaba kuko ntawe mundeshya uramfite tuzamba nifashe sheri mu rukundo nge ndihariye yes tuzuranye ihariye ndagukunda gusa I pretend bagushaka ariko I pretend sibyukunda ariko I pretend burya uremeza pe I pretend Ni bivuze ko iyo nkuramukije n'intoki ariko mba mbishaka ntabwo mvuze ko iyo ngukumbuye ukambura njye mba ntarimo gushaka kuko ubona uri kumwe n'inkumi nyisekera umutima uba uri kwaka kuba bahora bakubwira kuri mwiza njye wese mbikore sinaniwe kugutaka Uh, baby sava ndagukunda ni confirm kutabivuga kenshi si uko nagukunda ahubwo ncisha muri mwe na rimwe nkashisha
kundeshya kunyosha kumbeshya kuryoshya ntibizaba kuko ntawe mundeshya uramfite tuzamba nifashe sheri mu rukundo nge ndihariye yes tuzuranye ihariye ndagukunda gusa I pretend bagushaka ariko I pretend sibyukunda ariko I pretend burya uremeza pe I pretend mame ndagira ngo nkwibutse umuco nyarwanda ntunyemerera gukora ibyo nishakiye silo silo ize the mwendo ejo utazagira ngo ndi babandi oya sikwanga ko tubonana ereka mbagira ngo nkumburemo byibuke burya hari umwihariko hamwe bizi gumana respectera turukundo burya si amagambo gusa umurebera kure ngo mbyiyumvemo ibyanjye ndabizamire kure
kundeshya kunyosha kumbeshya kuryoshya ntibizaba kuko ntawe mundeshya uramfite tuzamba nifashe sheri mu rukundo nge ndihariye yes tuzuranye ihariye ndagukunda gusa I pretend bagushaka ariko I pretend sibyukunda ariko I pretend burya uremeza pe I pretend
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ubutumwa dukurikije ko ni ubwa regis harakaza nitwa rakaza regis ndi mu ntara ya ngozi burundi nshaka kuramutsa amefeyo abavukanyi hari efenwera muri kongo ndabona na mushiki wa reza sonia nayo nyine ari muri kongo ndabona umugenzi wanjye yitwa umugenzi wanjye ari aha kujya muri azi yitwa ndamuto ndabona umupapa wo muhira yitwa ashili ahi buraya abagenzi banjye bose bari gitega generasiyo ya demiri katoze demiri kanze twara twigana kuri irba ndasabira indirimbo ya franklin yitwa tudeyi ibanezere merci urakoze ngiyi indirimbo today ya kirk franklin wasabye
Today, I'm hungry and I'm ready for change. I run too far to still be the same. See who I was, I give him away. Today, today, no longer bound by what people say. I know that I will make mistakes. I fall, but I refuse to stay. Today, I've been waiting all my life to get to the door. Ooh, and now it's time to help someone see they're alive for so much more.
Today we go.
Help somebody, help somebody.
We go.
Bring somebody, forgive somebody.
Today we go.
Touch somebody, love somebody.
We go.
Touch somebody, let go of somebody.
today, I see the hurt upon your face. Thinking how much more of this can I take? In a minute, I'm about to break. Today, see the pain has purpose, so don't throw it away. There's a harvest if you only wait. Don't walk out now, I need you to stay. Today.
Though you never felt winds blow like these before. Mm. But if what you see is all you see, you will miss there's so much more.
Today we go. We go. Today we go. Hey, we gon' live our lives. We can't waste no more time. Hey, we not looking back no more. Let- Let's go. Louder, y'all. Just a little bit louder, y'all. Just a little bit louder, y'all. That's it. I think I feel the wind, the change. Think I felt my last drop of rain. I believe I'm gonna be okay today. See today, I'm still here because of my faith. I believe that Jesus still is the way. I said His name cause I'm not afraid today. If you've been blessed, hey,
muri ko mukurikirana ikiganiro cy'umuziki kuri radiyo ijwi rya amerika i washington dc ubundi yaduteye akamo ni modeste ndayikeza twa modeste ndayikeza ndi bujumbura mu burundi aho bita mu carama ndashaka gutashya abo tubana bose hari umusitani witwa sandra lize dusawe abagenzi bose gafurere ari mu ruyigi yitwa silivestre dutashya abanyeshuri bose twigana muri kaminuza y'uburundi oscar niyo y'ukuri n'abandi bose twigana ndabasabira indirimbo nshyashya ya medi ivuga nsanzu urukundo ruta byose titiro urayizi ndayizi neza Ni- ni nayibura nshobora kugushirira ko iyindi iyo ari yo yose ya medi eee ok bayi oke bayi bayi
ngiyi indirimbo ya medi urambabaza
nanjye nsanze hari ibitekerezo sinigeze mvuga yuko nagukunda sinari neze kuzagusiga n'abarumva n'abarakubaza ubu ndabungabunga meze nk'uwabuze iwabo nkarebareba nibwira ko ahantu nshaka ubu ndabungabunga meze nk'uwabuze iwabo nkarebareba nibwira ko ahantu nshaka byose bitangira neza ibifite umumaro bikibagirana Hey, yeah. ese ushimishwa no kubona mbabaye Yeah. ibyara urukundo byabaye ikosa ariko wabaye ikikuta kivuga ibuke kera nawe ukuvugisha abo bose bari bahari urambabaza abura uko bivuga ukantenguha habaho nicuza sinigeze mvuga yuko nagukunda sinari neze kuzagusiga n'abarumva n'abarakubaza ubu ndabungabunga meze nk'uwabuze iwabo nkarebareba nibwira ko ahantu nshaka ubu ndabungabunga meze nk'uwabuze iwabo nkarebareba nibwira ko ahantu nshaka biri imbere ibyiza biri imbere wagukunze wamusize inyuma umutima ugira amabanga yawo nawe wamenye bigeze kure ubu ari inshuti wamugeze umukunzi ndakibutse ndikubona numva Ah, ah, subiye inyuma nza gusanga ndakubura Ah, ah, nanjye nsanze ari ibitekerezo ese uko ntiwanyibagiwe urambabaza abura uko bivuga ukantenguha habaho nicuza sinigeze mvuga yuko nagukunda sinari neze kuzagusiga n'abarumva n'abarakubaza ubu ndabungabunga meze nk'uwabuze iwabo nkarebareba nibwira ko ahari nshaka ubu ndabungabunga meze nk'uwabuze iwabo nkarebareba nibwira ko ahari nshaka Sinigeze mvuga yuko nagukunda Sinari neze kuzagusiga N'abarumva n'abaraku
arida kirezi yaduteye akamo ari bujumbura mu burundi nitwa arida kirezi ndi bujumbura mu burundi ndatahije umuryango wanje abana banje bukuru na butoyi bene wacu na deje ari kampala bera rodirine na musaza wanje asiyanakise ari igitega kuri etp n'ababyeyi banje na mama ari mu kirundo kandi bana tubana muhira nzungu na nadine ndaba- ndabifurije amahoro n'imigisha mu byo bakora byose ubasabiye iyihe Ndaba- ndirimbo ndabifurije indirimbo y'imana nzogera ku cyo yavuze nzogera ku cyo yavuze sawa murakoze ego nawe ngiyi ndirimbo nzogera ku cyo yagize y'umugwi one nation wasavye
uwo kwizerwa ibihe byose nta n'igicucu cyo guhinduka uko warejo ni kuri n'uyu munsi nikuzahora irihe yose buri gitondo Walk is a mess. Oh. iyo uhumetse ibyaremwe byose bivuga neza bigahimbaza bihuriza hamwe uwo kwizera imbabazi ndetse n'urukundo Yeah, yeah, yeah. Uruwo. Buri gitondo umuntu ushaka Never. Never.
mubandanya gukurikirana ikiganiro cy'umuziki kuri radiyo ijwi rya amerika i washington dc aho muri kumwe nanjye fide niyo ngabo ubundi yaduteye akamo ni leonce rivuzimana barivuze imana rero abandi muri kaminuza y'uburundi bujumbura aha gutasha ababyeyi banjye bari mu kayanza papa ari mu yinga mama ari mu kayanza abo twiganye bose turi bise kominari kabuye eh, abo twigana ububura muri fakirite y'icyongereza abo tubana jamari eh, uwo dutazira nzoyi nkaba ndabasabiye indirimbo vuga iki misa mu mabanga murakoze indirimbo mpisha mu mababa ya tasien titus wasabye ntidushoboye kuyikuronkera yamara tuguhitiyemwo iyindi ndirimbo yiwe yitwa uwo kwizegwa twibaza ko igushimisha
iri muri isi fashe igihe mu ntambara amahoro yuzuye ntahabonera ikigeragezo kirenga ikindi gihinduka mu minsi isigaranye mana uzandengere
bisha mu mababa nk'amezi atanu atandasa nica mu muriro wambwiye ko ntazasha nica mu mazi wambwiye ko atazandebana umpereza amaboko urwanira intambara bisha mu mababa nk'amezi atanu atandasa nica mu muriro wambwiye ko ntazasha nica mu mazi wambwiye ko atazandebana umereza amaboko urwanira intambara
ni iki cyantandukanya n'urukundo wankunze mwami mbese n'inzara cyangwa n'ugupfusha n'ukugambanirwa cyangwa se n'ugutotezwa ndacyambaye uyu mubiri mwamu uzandengere
bisha mu mababa nk'amezi atanu atandasa nica mu muriro wambwiye ko ntazasha nica mu mazi wambwiye ko atazandebana umereza amaboko urwanira intambara bisha mu mababa nk'amezi atanu atandasa nica mu muriro wambwiye ko ntazasha nica mu mazi wambwiye ko atazandebana umereza amaboko urwanira intambara
reka kwifata umutwaro utabarutse kandi ucyambaye umwambaro w'urugamba uzi igihe umaze ariko ntuzi igisigaye humura komera yesu azakurengera
bisha mu mababa nk'amezi atanu atandasa nica mu muriro wambwiye ko ntazasha nica mu mazi wambwiye ko atazandebana umereza amaboko ndwanira intambara mwami wanjye bisha mu mababa nk'amezi atanu atandasa mwami mana nyir'ingabo nica mu muriro wambwiye ko ntazasha nica mu mazi wambwiye ko atazandeba mwami mana yera umereza amaboko ndwanira intambara bisha mu mababa nk'amezi atanu atandasa mwami mana yanjye nica mu muriro yesu we yambwiye ko ntazashya nica mu mazi wambwiye ko atazantera Mana Mana yera umereza amaboko wagira intambara
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc umwanya w'ikiganiro cy'umuziki twari tubafitiye muri iki gitondo ugiye kuturangirana yamara dusezeranire ku butumwa bwa jean bosco nsengiyumva nitwa sengiyumva jean bosco nkaba mba i bujumbura ndi muri karitsiye y'akajaga hama nifurije mizike religieuse iyo ari yo yose niyo nashakira abantu ndifuriza umuziki wiza dajene na desitine bari muri musongati hakizimana eric duwayezu richard akora muri izabo vianney akora kuri aeroport international de bujumbura n'inshuti zanjye ziri ngozi muri gashikanwa hamwe n'abari muri muri musaga bose ndabifurije umuziki mwiza urakoze indirimbo y'imana tuguhitiyemo yitwa god will make a way ya don mowen ni nayo ndirimbo dusezeraniye ko muri iki gitondo mugire umunsi mwiza mwese mwakoze kudutega amatwi naho ubutaha
God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side with love and strength for each new day.